ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu- aho ni mu rwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ndabaramukije mwese nshuti turi kumwe ikaze mwese kuri radiyo yanyu
iyo ari amateka mabi ashobora gukomoka n'ahandi cyangwa ab'ahandi bagutiza umurindi mu bikorwa bibi by'ayo mateka iyo umaze kumenya uko kuri rero kwabyo kose twagira dute gukomeza kwiyubaka
uwo ni perezida w'u rwanda paul kagame mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na kane jenoside yakorewe abatutsi iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zibanda ku muhango wo kwibuka turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya mugume hafi ya radiyo yanyu mu rwanda hatangijwe icyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya makumyabiri na kane ku rwego rw'igihugu uyu muhango watangijwe na perezida w'u rwanda paul kagame washyize indabo ku mva z'ahashyinguye abatutsi biciwe mu mujyi wa kigali no mu nkengero zawo basaga ibihumbi magana abiri mirongo itanu inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu asumuta kabuye ku rwego rw'igihugu umuhango wo kwibuka watangijwe na perezida wa repubulika paul kagame ubera ku rwibutso rwa kigali ku gisozi usibye imbwirwaruhame yagejeje ku bitabiriye uyu muhango umukuru w'igihugu yanacanye urumuri rw'icyizere iminsi yashize hirya no hino mu rwanda abatutsi bicwa perezida kagame yagejeje ijambo ku bitabiriye umuhango wo kwibuka harimo abayobozi bakuru ndetse n'abaturage b'umujyi wa kigali perezida kagame yavuze ko amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane atazigera yibagirana na rimwe ndetse ko n'abantu baba bashaka kuyibagiza ntaho bazayahungira kuko ari ukuri kw'ibyabaye perezida kagame yasabye abanyarwanda kwimenyera amateka yabo kuko nta wundi wabibakorera iby'uko hari uwakurangiriza ibibazo byawe by'amateka yawe byo ntibibaho ahubwo bikanatwibutsa ko iyo ari amateka mabi ashobora gukomoka n'ahandi cyangwa ab'ahandi bagutiza umurindi mu bikorwa bibi by'ayo mateka iyo umaze kumenya uko kuri rero kwabyo kose twagira dute gukomeza kwiyubaka umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside bizimana jean damascene yagarutse ku mateka ya jenoside uyu muyobozi wa cnlg yavuze uburyo jenoside yateguwe himakazwa gahunda yo guheza umututsi mu bikorwa byose by'igihugu uyu munyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside yahereye ku gusubiza ikibazo gakunze kubazwa n'abanyeshuri na niba perezida habyarimana yuveneri yaragize uruhare muri jenoside kandi yari yarapfuye mbere iki kibazo yagishubije yifashishije inyandiko n'amagambo ya habyarimana hari aho yatanze urugero ku nyandiko zemereraga abantu kuba mu mujyi wa kigali cyangwa kuhabona akazi uyu muyobozi avuga ko zatangwaga harebwa uruhawe uwo ari we ikindi ngo ni inyandiko yagaragazaga umwanzi w'u rwanda ko ari umututsi abanyamahanga bashyingiranywe nabo ndetse n'abahutu batari bashyigikiye ubutegetsi bizimana yavuze ko umugambi wo kwica abatutsi bazizwa ubwoko wari muri politiki ya habyarimana ko nubwo yapfuye atabushoje bitavanaho uruhare rwe bizimana yavuze ko ubu amahanga agenda atera intambwe ndende yo kwemera ukuri kuri jenoside yatanze urugero rw'umwanzuro umuryango w'abibumbye wafashe tariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane usaba ibihugu byose gushyiraho itegeko rihana cyaha cya jenoside n'abayipfobya ndetse n'abayihakana uyu muyobozi ariko asobanura ko hari ibyemezo mpuzamahanga bikomeje kugenda bica intege urugero twafata ni ibyemezo bimwe na bimwe byagiye bifatwa bikomeje no gufatwa n'urwego rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda ruyoborwa n'umucamanza theodore meloni kuva ku itariki ya mbere z'ukwa gatatu bibiri na cumi na kabiri aho usanga ibyaha byaba ruharwa bigabanywa hagamijwe kubafungura hari nk'abantu batandatu bahamijwe igihano cya burundu yagabanyirije ibihano barimo koroneri bagosora babaha imyaka mirongo itatu n'itanu barimo feridina nahimana baha imyaka mirongo itatu avanywe ku gihano cya burundu binatuma ahita afungurwa bikagaragara ko nibikomeza gutya na koroneri bagosora uri ku isonga y'abateguye jenoside mu myaka itatu gusa nawe azaba yamaze gufungurwa nyuma yo gutangiza icyumweru cy'icyunamo ku gicamunsi cyo kuri wa gatandatu perezida kagame arifatanya n'urubyiruko rwo mu mujyi wa kigali mu rugendo rwo kwibuka walk to remember ndetse n'ijoro ryo kwibuka riza kubera kuri stade amahoro insanganyamatsiko y'uyu mwaka hibukwa jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya makumyabiri na kane iragira iti twibuke jenoside yakorewe abatutsi twiyubaka asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumuta kabuyi si kigali gusa habereye umuhango wo kwibuka icyumweru cy'icyunamo mu karere ka rubavu cyatangijwe ku kibaya gitandukanya u rwanda na kongo ni ikibaya cyiciwemo abatutsi benshi bageragezaga guhungira muri kongo bajugunywa mu byobo bikirimo claude ganza munyamagana yari aho i rubavu adutegurira iyi nkuru
umuhango wo gutangiza icyumweru cy'icyunamo watangijwe n'urugendo ruva ahitwa rya bizige imbaga y'abawitabiriye berekeza mu kibaya gihuriweho n'u rwanda na kongo mu murenge wa cyanzarwe aha niho hashyizwe indabo nk'ikimenyetso cyo guha icyubahiro abiciwe muri iki kibaya abenshi bajugunywe mu byobo no mu buvumo ku buryo imibare yabo ya nyayo itaramenyekana neza abatutsi bahiciwe biganjemo abari batuye muri komine za rwerere mutura kanama karago kibirira mu cyahoze ari perefegitura ya gisenyi n'abandi baturukaga hirya no hino bashaka gukiza amagara bajya muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo raheli nyiramuhima ni umwe mu babashije kuharokokera mu buhamya yatanze yavuze ko abenshi bapfuye kubwo kutamenya iyo berekezaga yanashimiye abagabo babiri bari mu bwoko butahigwaga bamurokoye we n'abandi bake aba nibo bari ubuhungiro bonyine mu gihugu ari pasitoro ntiyokubereye ubuhungiro ari padiri ntiyokubereye ubuhungiro abo nabo imana bari bayirambitse nabo bari bayibuze nk'uko nayibuze iyo bagira imana bari kwakira bari kurengana nabonye amahano mbura imana nabuze imana imyaka myinshi imana ndayishakisha ndayibura ndavuga ngo mbese mana ko umuntu azinduka akabura byaba ngombwa akagwa n'iyo yazindukiye se mana iyo wagiye waguyeyo niko nabyise nabuze imana bariya bose muvuga bapfuye bagashyira nk'uko umuntu w'imana yabivuze bishwe no kutamenya inzira bishwe no kutamenya inzira bari bazi ko icyo kibaya cyose ari icya kongo ntabwo bari bazi ko u rwanda rugira ikibaya bamara kwambukanya za ntusi zo munsi ahasigariye n'inzara yose n'umunaniro wose bakikubita hasi bakarambarara nicyo cyabarimbuye depite hindura jean pierre nawe yavuze ku by'iki kibaya cyaguyemo imbaga y'abatutsi yavuze ko no muri kongo bari baratangiye gutegura iyicwa ry'abatutsi mu cyiswe magirive ni ukuvuga ngo mu gihugu bategura jenoside bakayitegura no hanze yacyo uzamara imbere mu gihugu twice abatutsi tubamare n'abo hanze tanzania ntibari gukandirayo hari ubuyobozi bwiza julius nyerere yaragihari yari gukunda i burundi ntibari kujyayo hari ubuyobozi bwa bagaza bwaje gusimbura rwa buyoye ntabwo byari gukunda i bugande ho ntabwo nta nubwo bari no kurebayo ntabwo byari gukunda ko bajya kwitegura hariya ariko igihugu cyangwa cy'abaturanyi bya kongo icyo kintu cyitwa magirive nta kindi cyari kibereyeho kwari kujya kwigisha abanyarwanda bo hakurya ati wowe uri umuhutu uyu ni umututsi byandi byose byigaga hano bagomba kubyigisha no hakurya hariya uhagarariye ku rwego rw'akarere ka rubavu umuryango ibuka uharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya jenoside mu rwanda bwana kabanda inosa yasabye abaturage gukomeza kunga ubumwe mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside yavuze ko kuri bo nk'abarokotse batangiye kubaho jenoside imaze guhagarikwa abacitse ku icumu ubu dufite imyaka makumyabiri n'ine ndetse n'abanyarwanda muri rusange kuko hirya y'iyo myaka ntabwo twariho niba abandi bagendaga batariho ariko uyu munsi kuba dufite ubwisanzure ndetse tukaba dusabana twicara ahantu nk'ahanga tukaganira utandebamo umututsi utandebamo umuhutu ahubwo mbonamo umunyarwanda ni icyizere cy'uko tuzabaho kandi tuzakomeza kubaho uko tubyifuza tutazabaho uko abanyamahanga babyifuza umuyobozi w'akarere ka rubavu bwana gilbert habyarimana avuga ko abiciwe mu kibaya cya cyanzarwa ahanini bari abana n'abagore babaga barushye bakananirwa kugenda kubera urugendo rurerure babaga bakoze bahunga aboneraho gusaba abaza haba hari imibiri y'abishwe muri jenoside gutanga amakuru kugira ngo nabo bashyingurwe mu cyubahiro noneho gusaba abari aha kwamaganira kure umuntu wese ugifite imigambi mibisha yo gushaka gusubiza inyuma iterambere n'ubumwe bw'abanyarwanda kandi dusaba abaturage bose akarere ka rubavu kuzakomeza dufata mu mugongo abavandimwe bacu bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi kwirinda kandi amagambo apfobya ahakana asesereza akunda kugaragara muri ibi bihe ndasaba nanone buri wese waba ufite amakuru y'ahaba harajugunywe imibiri y'abacu kuko na n'ubu ntabwo twari twagera ku rwego rwo kuvuga ko hose yabonetse ndagira ngo sabe rwose ko igihe kigeze kugira ngo amakuru yose aho ava akagera y'uko twakomeza kuyagaragaza tukayasangira kugira ngo dukomeze duhe icyubahiro abacu baziye jenoside yakorewe abatutsi kuri uyu wa gatandatu abaturage ku bufatanye n'ubuyobozi bw'umurenge wa cyanzarwe bakusanyije ibiribwa bigizwe n'ibiro magana atanu by'umuceri ibiro magana atanu by'ifu ya kawunga na litiro ijana z'amavuta yo guteka byo gufasha inshike za jenoside n'abapfakazi batishoboye mu rwego rwo kubaba hafi no kubereka urukundo insanganyamatsiko yo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na kane jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane iragira iti twibuke twiyubaka ndibuka iminsi itatu ye ya nyuma yaragifite dukomeje kubagezaho amakuru yerekeranye no kwibuka abahagarariye u rwanda mu gihugu cya tanzania bahamagarira ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari byihishemo abakekwa gukora jenoside mu rwanda kubageza imbere y'ubutabera ni ubutumwa bwatanzwe mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ku nshuro ya makumyabiri na kane arusha mu gihugu cya tanzania mugenzi wacu pierre clave niyo nkuru aduhe inkuru irambuye abanyarwanda babiyarusha muri tanzania no mu micungararo yaho bakoreye igikorwa cyo kwibuka ahari icyicaro cy'umuryango wa afurika y'ubuseruko harubatswe n'icibutso abitabye icyo gikorwa bashize ko amashugwe mu kwibuka no kunamira abazizeho nyabwoko ryakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane ubutumwa nyamukuru bwatanzwe ni uko mu karere kose ndetse no ku isi abagifite ivyiyumviro vy'ihonyabwoko babwirizwa guhagurukirwa ubuserukizi bw'u rwanda bwamenyesheje ko hari n'abakekwa gukora ihonyabwoko bacinyegeje mu bihugu bimwe bimwe vy'akarere bugasaba ko ivyo bihugu vyofasha kugira ngo bafatwe n'utwara umuryango w'abanyarwanda baba hanze diaspora daniel murenzi yabishimangiye twebwe nk'abanyarwanda batuye mu mahanga dukomeza gufatanya kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside kandi tukabimenyesha aho dutuye hose n'aho ku bato ku bakuru cyane cyane urubyiruko ko niyo maboko y'ejo y'igihugu h'ejo hazaza cyane cyane ko n'abayikoze bose batarashobora gushyirwa mu rukiko mu manza ngo baburanishwe usanga rero hose hirya no hino ku isi bagifatanya na ba bandi bari bafite ingengabitekerezo ya jenoside kugira ngo bashobore gukomeza gushyira mu bikorwa ibyo batashoboye kurangiza ariko natwe nk'abanyarwanda ntidusinziriye baracya hari ariko guverinoma yacu y'u rwanda n'ibihugu bitandukanye bagiye babarizwamo bari mu gukorana kugira ngo barebe ni gute twakomeza gufatanya umuntu wese waba warakoze icyo cyaha cya jenoside utarashyizwe mu butabera yakomeza gukurikiranwa kugira ngo nibura nabo bajye mu butabera kandi inzego zose ari un ari east african community ari african union bari mu gufatanya kuri iki kintu mu gisagara ca rusha niho hahoze hari isentare idasanzwe mpuzamakungu yo gucira imanza abakoze ihonyabwoko kuva mu mwaka w'ibihumbi ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iyo sentari yarugaye imiryango igisata cayisubiriye ngo kirangize imanza zasigaye cemeje ko kibandanya kurondera abo bagisigaye batarafatwa naco nyene gihamagarira ibihugu bitandukanye kudoma urutoki kuri uwo wese akekwa ko ico caha aho yoba yinyegeje hose icegera c'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa afurika y'ubuseruko umunyarwanda christophe bazivamo avuga ko akarere kose kabwirizwa kwigira ku vyabaye mu rwanda kugira ngo ntihagire ihonyabwoko risubira kuba ari no kubishishikariza abaturage b'aka karere abayobozi bo muri aka karere turimo kumva uburemere bw'ububi bwa jenoside no kugira ngo habeho ikintu cyo gukomeza kurwanya abafite ingengabitekerezo ya jenoside aho yarusha haracari abagabo cumi n'umwe bahoze bagirizwa ivyaha vy'ihonyabwoko bamwe nabarekuwe kubera bahejeje ibihano vyabo abandi nabo bambitswe izera barimwo abahoze hari abategetsi mu gisirikare abashikiranganji muri leta ya juvenal havyarimana n'abandi kuri iyi nshuro ya mirongo ibiri na kane abo bantu barenga cumi ntibitavye igikorwa co kwibuka uhagarariye abanyarwanda bose baba mu mahanga abahamagarira gusaba ikigongwe bagataha mu gihugu sinzi ko nabita n'abanyarwanda kuko nabo naho bari ntibahazi numva iyo umuntu yakoze jenoside kandi akagera n'aho ayihakana ameze nk'ikirondwe kiri ku ruhu nka yarapfuye kera bakwiye gutaha nangwa bagashaka ahandi bajya nangwa bagasaba imbabazi kuko amarorerwa bakoze barayabonye naho igihugu kigana barahazi kandi u rwanda twebwe amarembo arakinguye abo babwirwa bobo ntibabikozwa sagawutiri innocent yari kapitene mu gisirikare muri mirongo icenda na kane n'umwe muri abo aheruka kuganira n'ijwi rya amerika ariko iyo ubonye iyo bafunguye umuntu nk'ejo bundi bafungura nahimana na padiri mwabonye ukuntu bigaragambije n'ibintu banditse mu binyamakuru ni ukuvuga ko mu mutima wabo ntabwo badushaka cyangwa badushakira ibintu bibi ku buryo rero tutari tutari injiji tutari ibijubuju ku buryo tutabona ko u rwanda atari ahantu turi welcome ubaye umwaka ugira kane umuryango wa afurika y'ubuseruko utanguye kwifatanya n'abanyarwanda kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icenda na kane kuri iyi nshuro igikorwa nk'ico cabereye no ku mugwa mukuru i dar es salaam ku banyarwanda bahaba pierre clave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru urakoze kuri uyu munsi mu mpande zose z'isi hibukwa ku nshuro ya cumi na kane jenoside yakorewe abatutsi deparitoma ya leta y'amerika yasohoye itangazo ryo kwifatanya mu kwibuka itangazo musomerwa na mugenzi wacu Eric bagira ubusa
iri tangazo ryo mu bunyamabanga bwa leta zunze ubumwe za amerika rifite umutwe ugira uti kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na kane jenoside yo mu rwanda mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane iri tangazo ryasohowe n'umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za amerika w'agateganyo bwana sullivan ritangira rigira riti kuri uyu munsi twifatanyije n'abaturage b'u rwanda mu kwibuka jenoside yo mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane yatwaye ubuzima bw'abasaga ibihumbi magana inani barimo abagabo abagore n'abana bishwe urw'agashinyaguro iri tangazo rikomeza rigira riti muri ibi bihe by'akababaro twibuka abahasize ubuzima bwabo kandi tukazirikana ishyaka ry'abahaguye barokora ubuzima bw'abandi riti leta zunze ubumwe za amerika iha agaciro ubufatanye bukomeye n'u rwanda kandi twishimira iterambere rigaragara u rwanda rumaze kugeraho mu kwiyubaka kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane iri tangazo rikomeza rigira riti twishimiye gukomeza gufasha u rwanda mu kurwanya umuco wo kudahana n'akarengane byakuye miliyoni z'abanyarwanda mu bukene no mu kubaka ejo hazaza huje amahoro n'uburumbuke ku baturage barwo riti tunubaha uruhare rw'abanyarwanda nka goderive mukasarasi wabonye igihembo cy'abagore b'indashyikirwa ku rwego mpuzamahanga mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani bafashije mu guharanira umuco w'amahoro no kurwanya ihohoterwa rigasoza rigira riti twishimira umurava wabo mu guharanira ubutabera n'ubwiyunge
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twabagezagaho amakuru ku byerekeranye no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya makumyabiri na kane imihango yabereye yatangiriye ku gisozi ku rwibutso rw'igisozi ruri mu mujyi wa kigali igakomereza no mu midugudu itandukanye y'u rwanda
Une vision réelle devenue irréelle. La télé a montré des images éloignées sur des faits insensés. Trop vrai pour être vrai.
La mort des innocents, lâchement sacrifié, sauvagement exterminé, stratégie préparée génocide occulté sur fond d'impunité.
tulibuka jenoside yakorewe abatutsi turwanye ingengabitekerezo ya jenoside dushyigikire ibi byiza twagezeho turibuka jenoside yakorewe abatutsi turwanye ingengabitekerezo ya jenoside dushyigikire ibi byiza twagezeho
La terre qui tournait à l'envers, le monde qui marchait de travers, jusqu'à la descente aux enfers, la mort au bout du désarroi, une plaie qui ne se referme pas, c'est le coup de poing du diable.
turibuka jenoside yakorewe abatutsi turwanye ingengabitekerezo ya jenoside dushyigikire ibi byiza twagezeho turibuka jenoside yakorewe abatutsi turwanye ingengabitekerezo ya jenoside dushyigikire ibi byiza byiza twagezeho
hurler, identifier, juger, condamner, exprimer des regrets, revivre ce passé. Pour s'en éloigner, il faut tout recommencer. yeah, yeah, yeah.
munyarwanda fasha dusindagizanye herekeza undinde kurira kuko muri njye nawe niho hari icyizere cy'u rwanda Turibuka jenoside yakorewe abatutsi turwanya ingengabitekerezo ya jenoside dushyigikire ibi byiza twagezeho turibuka jenoside
inshuti z'ijwi rya amerika muze kutwihanganira uyu munsi ntabwo turi bageze ikiganiro intamenwa mwari mumenyereye kuri uyu munsi muri aya masaha kubera ko umwanya twawuhariye kwibuka jenoside reka ariko tunyarukire muri congo ah, imurongwe mu buyo- ubuyobozi bwa hcr ku rwego rw'isi komiseri filipo grandi yagendereye inkambi y'impunzi z'abarundi aho imurongwe Ah, ni mu karere ka fizi mu ntara ya kivu y'amajyepfo aho yasabye imiryango mpuzamahanga gufasha impunzi ziri muri repubulika ya demokarasi ya kongo hamwe n'abahatuye b'abakongomani nyuma y'urwo ruzinduko eh, mu- ku mpunzi z'abarundi zagize icyo zivuga kuri mikoro ya mugenzi wacu vedaste ngabo umukuru wa haseri yageze aha mugabo rero hariho ibintu byadutangaje bahashoboye kubaho kumwereka ibintu byaranguwe mugabo hariho byinshi bitaranguwe twagerageje kuraba hariho ibintu byibonekeje bagafata utuntu tw'amabati bakatujyana mu tuzu bubatse ba- tw'abarefije bakagerageza guca nyine utwo tuzu bateguye ari two bereka umukuru wa haseri kugira ngo babone ko batanze amamatera batanze amabati mugabo hariho abandi eh, bazungu twari kumwe baciye mu zindi nzu barabona ko ibyo bintu atakuri kurima uruzinduko icyo bikoze niyo biri uko bi- rwatunezereje kuba yabonye aho tuba yabonye eh, uko isite yari iteguye ko atari ko imeze twe nk'abarefije turizera ko hazobonekamo ihinduka rinini muri uru rugendo yagize ngaha mu isite y'umurongo ubona cyane ari ibiki bizahinduka kubera yagiriye urugendo ahangaha Ibiza- ibishobora kuhinduka ni cyane cyane mu bijyanye n'ubwo- n'uburaro bw'aho abantu tubaye ibyo turarako ibijyanye n'ubwo- n'uburyo bwo gufungura imya- no kwambara turabona ko hariho kinini kizohinduka na cyane cyane abana bacu biga ku mashuri bashobora kuzofatwa nk'abandi muri ayo mashuri dusangiye n'aba- n'aba- n'aba- n'aba- n'abasangwa twebwe hano twabonye ko dufite ingorane aba bantu bagerageza ku- kwiyerekana ko umenga na bera raba nk'ubu ba- muri izi nzu zose aho baciye baje kwerekana inzu imwe gusa bateguye ni ukuri turyama hasi mu Mhm. ni ukuvuga twebwe turyama hasi bana ndetse birateye isoni umenga turyama aho impene ziryama nta umenga ntitubabawe ariko izi nzu zose baciyemo kugira ngo baze kwerekana iyi nzu Iyo yonyine.
gusa bahateguye nibyo biduteye amakenga cyane
abo rero bari impunzi z'abarundi baganiraga na mugenzi wacu vedaste ngabo impunzi bari basuwe na komiseri filipo grandi umuyobozi wa hcr ku rwego rw'isi tunyarukire noneho mu burundi aho imiryango mirongo itandatu n'itandatu yo mu- mu mutumba wa gasenyi muri komine mutimbuzi mu ntara ya bujumbura itagira aho yegeka umusaya kuva mu ijoro ryo kuwa gatanu byatewe n'imvura nyinshi yaguye isambura amazu iyo miryango yabagamo ayo makuru kandi yemezwa n'umukuru w'uwo mutumba ukunze kubamo imyuzure uwo muyobozi asaba leta gufasha abayoboye ibindi kuri iyi nkuru murabyumva na mugenzi wacu evariste nzikobanyanka wigereye aho mu gasenyi ka mutimbuzi igice cy'umutumba gasenyi kiri mu buraruko bwari ko bubakwa ikirimba cy'umukuru w'igihugu nicyo cyatewe n'imyuzure mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu amazu mirongo itandatu n'atandatu y'abanyagihugu yarasambutse nk'uko byemezwa na jean bosco hakizimana arongoye uwo mutumba hononokaye ibintu byinshi inzu ni mirongo itandatu na zitandatu hari n'abakomeretse twagerageje kujyana kwa muganga mu ijoro ubu basubiye mu mihana iwabo mugabo bakomeretse ngira ngo hamwe muciye hose murabonye ko bose bicaye hanze kandi urabona ko n'izizi zibandana zibomagurika twagerageje gutabaza twabwiye misitanteri twabwiye na shefu de zone badutabarize kugira ngo barabe kuntu babaho duhema bari barapfukishije aho barara kugira ngo babibonye bose banye ko ari hanze abahuye n'ibyago ntibagira aho bacira n'aho bamira mu gitondo cuno wa gatandatu babwijwe ijya amerika ko bamwe batse indaro ku babanyi abandi baraye iruhande y'ibihomoka by'amazu aba ni bamwe mu bijwi rya amerika ryasanze bifumbereje haraye habomagura ikintu nimuhose ibyo mubona twari duhagaze kubera imvura namwe n'ibyo mubona aha anye imvura ejo yaguye ari nyinshi cyane y'igihuhusi nyinshi rwose amazu murabibona ko yabomotse byagenze nabi kwera byamaze abantu ngaha bibiri bitositira kw'amazu umutire n'imvura nyinshi n'imyuzure myinshi imyuzure kabisa yabaye nyinshi rwose ndaba n'umugenzi yaguye ukwayo nikahe twari kumwe ngana nawe nyine ari mu nzu numva atanguye gusohoka nyandiruka urugero bicarontangaho imbere kironkemaha ako gace ka gasenyi ntikatunganijwe imvura iguye isendera mu mazu icyo biva ko ni uko leta yabujije ababa muri ako karere gukora igikorwa na kimwe kijyanye no kubaka kubera ihafitiye umugambi twe dufise ubwoba bw'uko inzu zizoguma zibomoka ko baratubujije kuhubaka baraduhagaritse ngo ntizosubire kuhubaka kubera bahakeneye abo hejuru barahakeneye baca baraduhagarika ubu inzu ziguma zibomoka kubera nta kantu na kamwe dushirako baratwankiye baraduhagaritse uwo mugambi nawo ni uwo kwagura ikibanza kiriko cubakwamwo ikirimba c'umukuru w'igihugu nk'uko umukuru w'umutumba wa gasenya bivuga si abasangwa bo muri ako karere ka komine mutimbuzi gusa bidoga abahaguze ibibanza byo kubakamwo inzu za kijambere barabujijwe kubandanya bubaka nkuru nziza moyize ni umwe muri abo avuga ko atakiriye neza iyo ngingo oya sinayakiriye neza kuko urabona nayo ndayihejeje hagati ubu rero hasigaye hahagaze igihande kimwe iyindi yarasenyutse kumva z'uko batubujije kubaka urumva rero ko ntabyakire neza baba abasangwa cyangwa abifuza kuza kubaho mu gasenyi bafite icyo basaba leta yego baratubwiye yuko bakeneye ngaha leta yakeneye kandi ntitwayankiye ntitwagambaraye ariko rero urumva ko nk'iyo nzu naringejeje hagati ko ntoyiheba kuko nanjye nakoresheje uburyo nturumva nk'umuntu wasabye ideni cyangwa warisabye leta urazi ko bandanya leta yibandanye gukata ntibadutanganiritse barabe natwe yuko tutagwa mu bana baduhe umuzibukiro batwereke iyo tujya kandi batunyarakirize kuko urubona bazogera kuza kudusasuma ataho turi ahubwo murakwiye kudushikira imbere mukabatubwirira nyimba baduha uwo muzibukiro baduhe tubabise cyane nyimba tuguma ngaha baturekurire twubake boba bakoze urongoye umutumba gasenyi nabo nyine avuga ko umugambi wo kwimura abarongoye bagera ku miryango ibihumbi bitatu n'amajana atanu na mirongo itanu n'itandatu watevye jean bosco hakizimana agasaba ko worangira vuba kugira abarongoye ntibahasiga ubuzima kubera imyuzure icyo rero twasabaga leta irabe umwaka n'inusu itwugaraniye ahantu twebwe ntitwagambaraye leta n'umubyeyi wacu nidutunganiritse iduhe umuzibukiro itwimurire aho yamayimurira n'abandi iduhe umuzibukiro tuvaha kuko n'ubundi imvura ikabandanya bazojya kudusasumira ibyacu basanga atana kimwe gisigaye ibyo biruko mu gihe hari iyindi miryango irenga mirongo ine yo ngaho nyine mu gasenyi mu gace ko mu bumanuko bw'ahari ko hubaka ikirimba c'umukuru w'igihugu itararonswa imizibukiro iyo yimuwe ku nguvu mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze wa bibiri na cumi n'indwi mu gasenyi ka mutimbuzi evariste nziko banyanka ijwi rya amerika evariste urakoze kuri iyi nkuru nk'uko twabibwiye dutangira rero uyu munsi ku wa gatandatu u rwanda rwibutse ku nshuro ya makumyabiri na kane jenoside yakorewe abatutsi insanganyamatsiko ni twibuke twiyubaka mu rwanda rero umuhango ku rwego rw'igihugu watangiriye ku rwibutso rwa jenoside ku gisozi mu mujyi wa kigali ukomereza mu midugudu itandukanye n'ahandi hose ku isi rero bibutse uyu munsi turaza kubabwira nuko inaha i washington dc byifashe mugenzi wacu edi rwema yagiye gukurikira imihango arabategurira inkuru
ya mugore mbona imigezi nyonyomba mu bibaya